about the money. As long as you be steady, steady.
iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwezi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye urwego rw'igihugu cy'u rwanda rushinzwe ubugenzacyaha rib ruratangaza ko rwafashe abantu batandatu barimo umunyamakuru Nsengimana Theoneste umuyobozi w'umubavu TV ikorera kuri murandasi Eh, perezida Paul eh, Kagame yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zigera hafi ku bihumbi bibiri ubu ziri mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique Rwanda government working with Mozambique, the two of us.
leta y'u rwanda ifatanije n'iya mozambique nitwe twembi twishatsemo ubushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo inkuru irambuye ni mu kanya umuryango wa nyakwigendera igikomangoma rwirwa gasore umaze imyaka mirongo itandatu yishwe urasaba leta y'ububirigi kwemera uruhare bwagize mu iyicwa rye cya mbere bukora bakwemera ati yego twabikoze bakakokonesa ibyo bakoze iyo ni ikintu cya mbere baba bashobora kwemera ati yego twabikoze ino kokonesanse dushobora anne marie ndenzako mwishywa w'igikomangoma rwirwa gasore ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugumye ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho Sahize mwiriwe Venice Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ibiherutse gushyirwa ahabona ko abategetsi batandukanye barimo na perezida wa Kenya bahisha amatungo yabo mu makonte yo mu mahanga bitari ku rutonde by'ibyo perezida Joe Biden aganira na perezida Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya yitezwe muri Amerika kuri uyu wa kane aho yakirwa yongere aganire na perezida Joe Biden umuvugizi w'ibiro bya perezida Jen Psaki yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko Amerika ifise inyungu zitari nke ku gukorana na Kenya ku bibazo byo muri Afurika n'akarere Kenya iherereyemwo yavuze kandi ko ibyo ari byo biri imbere mu byo abo bategetsi baganirako ariko perezidansi ya Amerika ku munsi wa kabiri yari yavuze ko abo baperezida babiri bavugana kandi ko ari ngombwa gukorera mu mucyo no guhana ibyaha bifatiye ku mafaranga yibwa haba mu gihugu cyanke mu makungu hamwe n'ibiturire urugendo rwa kenyatta muri amerika rubaye urwa mbere rw'umuperezida wa afurika muri white house ku ntwaro ya perezida joe biden muri icyo gisata nyine cy'imigenderanire no gufashanya leta zunze ubumwe za amerika ejo ku gatatu yavuze ko yahaye etiyopiya iyindi mfashanyo y'imiliyoni mirongo irindwi na zitandatu z'amadolari yo gufasha mu bibazo by'ubukene bwugarije uburaruko bwa etiyopiya umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu anthony blinken yavuze ko iyi mfashanyo izocishwa mu mashyirahamwe atanga imfashanyo afasha abantu bari hagati y'imiliyoni zitandatu n'indwi mu buraruko bw'icyo gihugu amerika imaze gutanga imiliyoni amajana atandatu na mirongo itandatu na zitatu z'amadolari zo gufasha uburaruko bwa etiyopiya kuva aho izo ntambara zitanguriye mu makuru ajyanye n'umutekano ku mugabane wa buraya umugabo yitwaje umuheto n'imyambi yarishe abantu batari bake yongera akomeretsa abandi ejo ku gatatu mu bumanuko bushyira ubuseruko bwa norvege igipolisi cyavuze ko ukekwa gukora ubwo bubisha yafashwe leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ejo ku wa gatatu ko izokugurura imbibe zo ku butaka ku ruhande rwa canada na mexique kuva mu kwezi kuza ku ngenzi zafashe incanco zose zisabwa nk'uko bikwiye izo mbibe zugawe ku mamodokari amatereni hamwe n'amato mu biyaga kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na mirongo ibiri kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda abatarabwa n'iyo ngingo n'abatwara ibidandazwa iri yugururwa ry'imbibe ku bakora ingendo bajabuka imipaka yo ku butaka bitangajwe haheze ukwezi leta ya perezida joe biden itangaje ko izoreka abanyamahanga biteje doze zose z'urucanco kuva mu kwezi kuza itariki nyezina iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro ntiramenyeshwa ariko abategetsi bavuze ko bishoboka kuba mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kumwe leta ya biden yamye iremerwa n'abashingamateka ba amerika igihugu cya canada hamwe na mexique basaba ko ingingo yo kugara imbibe ikugwaho iyi ngingo yatumye imiryango itandukana kandi na leta zunze ubumwe za amerika irahahombera amamiliyoni y'amadolari atari make yahora azanwa na ba mukerarugendo perezida w'uburusiya vladimir putin yavuze ejo kuwa gatatu ko abarwanyi b'imihari y'intagondwa bamuka muri iraki na siriya bariko barinjira ku bwinshi muri afghanistan perezida putin yavuze ko abakora iterabwoba batumbereye guhungabanya umutekano mu bihugu bibanyi putin yarakunze kugabisha ko imigwi y'intagondwa yikika inyuma y'uruhagarara rwa politike ruri muri afghanistan kugira yinjire mu bihugu bibanyi byahoze ari iby'abasoviyete mu kwiyita impunzi mu gihe uburusiya bwerekanye icyizere ku butegetsi bushasha bw'abatalibani uburusiya bufise amakenga y'umutekano muke mu karere ka aziya yo hagati hari ibirindiro bya gisirikare byabwo mu ndwi iheze intumwa y'uburusiya muri afghanistan zamir kabulov yavuze ko uburusiya buzotumira abatalibani mosku mu biganiro mpuzamakungu bitegekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri y'uku kwezi kw'icumi
urakoze aruyize bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwezi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu zeru akadomo koma naho ku mbuga za instagaramu yutube na facebook aderesi yacu ni zeru radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru urwego rw'igihugu cy'u rwanda rushinzwe ubugenzacyaha rib ruratangaza ko rwafashe abantu batandatu barimo umunyamakuru nsengimana teoneste umuyobozi w'umubavu tv ikorera kuri murandasi hakoreshejwe ubutumwa bugufi bwa twitter urwo rwego rwavuze ko abafashwe bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvuru n'imidugararo muri rubanda mu bafashwe harimo na silva sibomana wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishyaka ritaremerwa mu rwanda fdi inkingi sibomana yaraherutse gufungurwa nyuma y'imyaka umunani kubera icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda barwangisha ubutegetsi buriho iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha perezida paul kagame yatangaje ko ingabo z'u rwanda zigera hafi ku bihumbi bibiri ubu ziri mu ntara ya cabo delgado mu gihugu cya mozambique umukuru w'igihugu cy'u rwanda akavuga avuga ko ibihugu byombi u Rwanda na Mozambique ari byo kugeza ubu byishyura ibigenda kuri iyo ntambara byose ibi perezida Kagame yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons ukorera ikinyamakuru The Hill cyandikirwa i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika ubwo yitabiraga inama yiga ku mutekano ku isi Temistokle Mutijima ku ikubitiro ubwo leta y'u rwanda yatangazaga iyoherezwa ry'umutwe w'ingabo muri cabo delgado mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka hari hemejwe ko uwo mutwe ugizwe n'abapolisi n'abasirikare bose hamwe bagera ku gihumbi uwo ni nawo mubare kugeza ubu wari uzwi wanemejwe mu itangazo leta yasohoye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka rivuga kuri ibyo bikorwa bya gisirikare kuri ubu hashize amezi asaga gatatu izo ngabo zihanganye n'abarwanyi bo mu mutwe wiyitirira idini ya isilamu wari warigaruriye iyo ntara icyakora perezida kagame agaruka kuri iyo ntambara yabwiye umunyamakuru steve cremons ko abasirikare u rwanda rufite muri icyo gihugu ubu bagera hafi ku bihumbi bibiri aho kuba igihumbi The government of Mozambique invite us and many leta ya other mozambike yaratwitabaje nk'uko bitabaje abandi benshi barimo ibihugu byo mu muryango wa sadeke bisanzwe ari n'abaturanyi ba mozambike u rwanda rwagiyeyo binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi ndetse n'ubutumire bw'igihugu cy'inshuti cyari gikeneye ubwo bufasha byihutirwa twarabemereye rero mu by'ukuri twoherejeyo ingabo zirenga igihumbi ubu dufiteyo abagera hafi ku bihumbi bibiri bagizwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi military troops and the police as well.
iyoherezwa ry'izi ngabo ryakozwe mu buryo bwihuse mbere y'iza sadeke ryabanje kutavugwaho rumwe kugera n'imbere muri mozambike aha bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bararinenze bibaza uburyo leta yitabaje igihugu cy'u rwanda mbere y'abaturanyi basanzwe banahuriye muri uwo muryango w'ubukungu ubumbiye hamwe ibihugu byo mu majyepfo ya afurika hakaba yewe n'abavuga ko iki cyemezo kitari mu bubasha bwa perezida philippe nyusi we ubwe atabanje kukinyuza mu nteko nshingamategeko hari kandi n'impungenge z'ukuntu izi ngabo z'amahanga zizakirwa muri iyo ntara bamwe bakaba baranasanishaga uburyo izi ngabo zoherejwemo n'uko byagenze mbere ubwo aho ikabode rigado hoherezwaga abacanshuro b'abarusiya ba wagner group batagize icyo bageraho muri uru rugamba icyakora ku rundi ruhande hakaba n'abashingira ku bunararibonye bw'igisirikare cy'u rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro bemeza ko zishobora kuzatanga umusaruro muri iyi ntara nyuma y'amezi asaga atatu abayoboye urugamba bavuga ko ingabo z'u rwanda ku bufatanye n'iza mozambike zaje kwiyongeraho iza sadeke ubu zamaze kubohoza intara yose ya kabode rigado yari imaze imyaka itatu mu maboko y'abarwanyi biyitirira idini ya isilamu perezida kagame akemeza ko bene iyo mikoranire hagati y'ibihugu itanga umusaruro kuruta ubundi buryo bwari busanzweho Rwanda government working with Mozambique, the two of us leta y'u rwanda ifatanije n'iya mozambike nitwe twembi twishatsemo ubushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo nta mfashanyo na ntoya twakiriye ivuye hanze icyo ibi bivuze ni uko mu gihe ibihugu bibiri byiyemeje guhangana n'ikibazo muri afurika ibyo bikoreka vuba bigatanga umusaruro uruseho nk'uko tumaze kubibona ni mu gihe mu buryo busanzwe bukoreshwa nk'urugero iyo tuza gutegereza ko hakorwa imyiteguro mbese bigakorwa nk'uko bisanzwe bigenda ubu twashoboraga kuba tugitegereje tutazi neza iyo tuzatangirira are not sure when we get started.
uretse ibyerekeye ikibazo cy'umutekano muri mozambike perezida kagame kandi yagarutse ku mibanire ibihugu byateye imbere bigirana n'ibyo ku mugabane wa afurika avuga ko uko ibintu bimeze ubu usanga ibyo bihugu bisa nk'aho ari byo bishinzwe imicungire y'umugabane wa afurika ibyo akavuga ko ku ruhande rumwe bituma hari n'aho ibyo bihugu byivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu bya afurika umukuru w'igihugu cy'u rwanda akavuga ko aho ibihe bigeze ubu hari hakwiye kubaho ubufatanye bwumvikanweho kandi bwungukira impande zombi abayoboye ingabo muri ibi bikorwa bya gisirikare batangaza ko batsimbuye inyeshyamba mu birindiro nka byose zari zifite mu ntara ya kabode rigado ariko biragoye kumenya igihe uru rugamba ruzarangirira perezida kagame ubwo yasuraga ingabo ziri muri ubwo butumwa mu kwezi gushize kwa cyenda yavuze ko ingabo z'u rwanda zizaguma muri mozambike igihe cyose bizaba bikiri ngombwa igisirikare cy'u rwanda giheruka gutangariza abanyamakuru ko abasirikare b'u rwanda bagera kuri bane ari bo bamaze gutakariza ubuzima muri iyo ntambara mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba bahanganye hamaze gupfa bagera ku ijana urakoze temistocle mutijima nongeraho ko perezida paul eh, kagame yahaye imbabazi pierre damien habumuremyi wigeze kuba minisitiri w'intebe yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka itatu akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe imbabazi habumuremyi yahawe zikubiye mu cyemezo cy'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatatu zikaba zikuraho igifungo n'ihazabu yari yaraciwe ya miliyoni magana umunani na mirongo cyenda n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bane barimo umugore umwe baguye kuri uyu wa gatatu mu bitero abarwanyi ba mayimayi ya kutumba bagabye mu mihana itandukanye y'abaturage b'abanyamurenge batuye mu bibogobogo ni muri teritwari ya fiji mu ntara kivu y'amajyepfo inkuru irambuye vedaste ngabo abagwanyi ba mayimayi ya kutumba bafatikanyije na mayimayi biroze bisambuke uyu munsi bazindutse bagaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge bari bibogobogo bica bamwe muri bo bakomeretsa abandi banyaga amatungo batwika n'imihanda irenga itandatu ibi byemezwa na ngirumukiza david umuyobozi wa bibogobogo matare intambara yabaye hano iwacu yahereye saa kumi n'imwe n'igice ishorewe na biroze bisambuke na mayimayi ya kutumba baraza bateye umwana w'amagunga ya mbere baratwika bica abaturage baratambuka baja muri bagunga ya kabiri barayitwika bica abaturage na muhebwa barayitwika ubu batwitse kavumu ah, ndetse binjiye no muri kabara ayo mihanda yose irahiye batwara inka n'inka zo ku kavumu batwara inka zirenga magana abiri abantu bapfuye bamaze gupfa abantu bamaze kuba nka bane bakomeretsa abandi bagera kuri bane bamwe mu baturage bavuka mu bibogobogo bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga yuko mu gitondo batabaje inzego zitandukanye zirimo igisirikare cya kongo na monisco ariko zikaba zitarabatabara ruhanga alex ni umwe muri bo tukimenya amakuru mu gitondo kare twahise twihutira kumenyesha inzego za gisirikare ah, yaba rejima militeri iri ba- iri baraka ndetse kugeza kuri sekitere hano uvira ndetse byaje kuba ngombwa ko tugerayo tu- tubonana n'umukuru wa, wa gisirikare ari we general uyoboye ingabo Ah, tugerageza kumusobanurira ikibazo uko kimeze n'akarere uko gateye Ah, ubwo yahise ahamagaza ingabo ziri baraka atubwira ko batabaye Ah, ikibabaje ni uko kugeza ubu ngubu aya masaha turi kuvugana nta musirikare n'umwe urarenga mu bibogobogo ubutabazi batwijeje kuva mu gitondo hari abasirikare bavuze bari gutabara bava baraka ndetse n'abandi ngo bari kuva rusenda nta musirikare n'umwe urarenga mu bibogobogo aka karere gatewe nyuma y'ibyumweru bitatu abaturage barimo na sosiyete sivile y'ibaraka bari bamaze iminsi basaba igisirikare cya kongo kohereza abasirikare muri ibyo bice kuko bari basanzwe bakorera bari bimuriwe ahandi ariko ntibasimbuzwa nk'uko yabidusobanuriye david ngirumukiza umuyobozi wa bibogobogo matare abasirikare bagiye hari ari rejima ya komanda david imaze kugenda hanze ndi komurwe rejima yabaga kamanyura imaze gushika tojepo gusabisha ko batereza batayo ikaza ah, kuri bugono ku mugore kuba amato mu- ku kavumu kuko nizo zari ziri izo polisi z'abasirikare ariko ntiba- ntiba- ntibabaduheza niyo mpamvu azoyi yaje yaje hari abasirikare niho yahereye gutera niho hica abantu abaturage niho basiriye niho n'inka zinyagiwe na burize mable ni umuvugizi wa mayimayi biroze bisambuke yabwiye ijwi rya amerika ko mu bateye abo baturage b'abanyamurenge bari mu bibogobogo atari bo kuko nta ngabo zabo zikorera muri ibyo bice ntabwo twateye abanyamurenge bari mu mu- mu misozi ya bibogobogo mugororwe magungwa n'ahandi hose turi aho hejuru gushaka umutekano nabo ariko ntabwo ari twe mushakishe mu bandi ntabwo ari binoze bishamuke icyo ni cyo mbabwiye njye ni umuvugizi wa binoze bishamuke te twabateye te tuzi uko byabaye te tuzi n'aho biri nibashakire ahandi ariko ntabwo ari twe twabateye binoze bishamuke iba muri ho plato ya fisi mwenga na uvira aho handi hose ntahiba twagerageje kuvugisha abayobozi b'umutwe wa mayimayi ya kutumba nawe ushinjwa mu majwi yo kugaba ibitero kuri aba baturage telefone yabo ngendanwa ntiyanyuramo hashize imyaka igera kuri itatu abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya fizi uvira na mwenga bavuga yuko imihana yabo itegwa bakicwa amatungo yabo akanyagwa n'imitwe y'abamayimayi na redi itabara batabaza ingabo za kongo ntizibatabare vedase ngabo ku bwaragijwi rya amerika uvira mu ntara y'Kivu y'Epfo.
umuryango wa nyakwigendera igikomangoma Louis Rwagasore umaze imyaka mirongo itandatu yishwe urasaba leta y'ububirigi kwemera uruhare bwagize mu iyicwa rye babitangaje hamaze gusohoka igitabo cyanditswe n'ububirigi Ludo de Witte yise Meurtre au Burundi gikubiyemo ubushakashatsi yakoze Anne-Marie Ndenzako ni mwishywa w'igikomangoma Rwagasore yavuganye na mugenzi wacu Frederick Nkundikije amubwira uko yakira ibivugwa na Ludo de Witte icyo tuba twumva kiryoheye hageze yuko tumenya ingene byagenze n'uno munsi twasabwo rudoze ko gwa gasore yakoze ibintu bihambaye ku gihugu ciwe mugabo nta n'umwe yari bwatubwire neza ingene vyagenze kugira apfe twese twaribaza yuko ubu hari ababirigi barimwo hari abarundi barimwo mbwa nta papuro twari dufise byerekana jenoside y'ukuri hanyuma duhura n'uyu muntu yitwa ridodowi twese afite amakoza amwe amwe arayatuzaniye tukadutanga gukorana nawe mugabo tugashaka yuko dukorana n'abana kuko nta kisa no kwa kidendezi muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ukuntu umushakashatsi umwanditsi w'umubirigi rudo dewita yabafashije gutorokanya amakuru yerekana cyane cyane mu buhinga bukomeye bwo kumenya uruhara barya na bariya bagize mu igandagurwa ryiwe uyu munsi kandi nk'uko twabivuze uyu mushigantahe umwanditsi mwari kumwe mu kiganiro mwatanze akaba yagaragaje cyane rwose uruhara rw'igihugu cy'ububirigi ibiri muri icyo gitabo mwebwe mubibona bute wumva twakuze twumva ko ababiligi bari mbwa nta n'umwe yafite vyerekana by'ukuri hari amazina yavugwa mbwa nta kintu cegeze gisohoka kivuga turafise amazina aba bavuze iki aba bavuze iki cyane twarumva ikintu mbwa ata prove nimwe ubu twabitoye twabitoye mu marchive bido yadufashije rwose niwe yagiye mu marchive arafata amazina arafata amatelegramme bandikiranye amakete bandikiranye ubu donc turazi ko ababiligi barimo ubu ni sure ko barimo ntabadoshobora kwinyereza bakubwira ngo muri iki gihe uko kuri kuri ko kuraje habona ikintu mwifuza umuryango wa nyakwigendera inshungu y'uburundi rudoviko rwa gasore ni iki cya mbere bukora basi imikorere ya yego twabikoze bakahakonesha ibyo bakoze iyo ni ikintu cya mbere ibikurikira hanyuma na defode parlementaire bidoca muri fama y'abirigi uyu n'umuntu ntacyo ushobora kuvuga bigende n'izo ngo bashoboye kwemera yego twarabikoze ino reconnaissance
hari ikintu nka leta y'uburundi yokora nayo nyine turazi ko igize iminsi yagiriza ububirigi hari ikintu leta y'uburundi yokora muri iki gihe ukuri kuri ko kuraje ahabona cyane cyane kuri icyo gitabo cyanditswe n'uyu mubiri yashobora kuvuga gusa de la case de la famille la famille kwa nta cyo cyatindiriza emosi ushobora kuvuga byo leta y'uburundi yoshobora mwavuze umurundi mwafatanije muri icyo gikorwa cyo gukorana n'uyu mwanditsi emwe ntakica ndabona ko mwatangiye kuja hamwe mukasa nuko muri ko murarekuriranira icyo gikorwa cyoco catanguye gute kaba nk'uko mwatwabivuze se wiwe yaranyonzwe yagizwa ko ari mu bantu bagandaguye uruzabiko rwa gasore abantu benshi barashobora gutangara kumva ko uyo mwahavuye mugiranira imigenderanire myiza byagenze gute byagenze ko twe twakuze tugenderanira twe iwacu ntihabereke batuma yuko kandi twese hari ikintu dupfana unide kuja henshi hanyuma twe ntitwakuze batubwira ngo ntimugendane n'abajya twe ndo twakuze tuzinanye tugendana bisanzwe tutokone tuzi byabaye mbwa ntavyo twahora abana hageze ngaho tukabimenya mbwa ntitubiganire cyo ibidodo wiki yakoze nuko yazanye ivyo bikaca bituma tubiganire mbwa twabiganiriye bikwiriye kuko tugiranira confiance aho twumva ko ishobora kuba nkabaye mito bakoze dutyo turafatana kubwira tumenye ukuri mu gusozera kandi mu majambo make cyane rwose mu kiganiro cyateranijwe namwe murimwo n'uyu mwanditsi nyine n'abandi batari bake bazi ibintu byinshi ku burundi atari n'abarundi ikintu muvuga mwaba mwakuye muri iyo nama muri ico giteramo cyakozwe ikintu gishobora kuba cabahaye ayandi makuru yerekeye igandagurwa rya nyakwigendera rudoviko rwa gasore inshungu y'uburundi ni nkibi tumvise ofe ni uko abakoroni bose mu bihugu byose ariko bagenda baragira umwaka umwe muri janvier ukwezi kwa mbere habishe umuntu twese twabita rwa gasore bisa nuko kongo na mutara baramwishe dans plusieurs pays d'afrique c'était une façon de gukura abantu baje baduze bashobora kubabuza ibyo bashaka gutwara afurika mu bakoroni ibyo twize uno munsi niko hari umuntu yabitubwiye neza ko c'était une façon de ko babigenga kugira bagumane amakoroni yabo anne marie ndenza ko murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika merci beaucoup namwe iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri wa gatatu uburundi bwifatanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ibiza minisiteri ibishinzwe ivuga ko ibiza bihitana abantu barenga ibihumbi bitanu buri mwaka abarenga ibihumbi ijana bakava mu byabo pierre claver niyo nkuru twebwe twaratakaje byinshi kuba twatewe n'amazi aho twari turi ngaho mu kigaramango twaratakaje ibyombo ibyo turyamako mu ijambo ry'iwe ryo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga no kurwanya ibiza n'isibe umupfasoni ariko ashikiriza ko vyamusize ataco asigaranye umushikiranganji Gervain Jakobuca ajejwe ico gisata yatangaje ko Burundi burajushinga n'ingaruka mbi z'ibiza n'isibe kuko bidasibe guhitana abantu n'ibintu guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu ni akaryo keza ko kurimbura ibyaranguwe mu ntumbero yo kugabanya impfu n'ibindi byononekara tudasize inyuma ibidukikije biturutse ku biza n'isibe ni nawo mwanya wo guhimiriza abenegihugu kwisuganya no kongerereza inkomezi mu guhangana n'ibiza n'isibe mu ntara ya kirundo dufatiye ku kiza cy'uruzuba dukunda kuhibonekeza n'ingaruka mbi zaco ku miryango harimwo ugukena kw'ibifungurwa n'abenegihugu bata izabo ishyirahamwe ry'abongereza save the children mu cegeranyo caryo ryerekana ko abantu barenga ibihumbi ijana bakurwa mu vyabo abandi bakahasiga ubuzima ku mwaka ku mwaka biturutse ahanini ku myuzurire y'amazi n'imisozi isidagurika kubera ihindagurika ry'ibihe mu burundi bamwe mu bahuye n'ayo mabi n'abanyagihugu begeranirijwe hamwe mu gatumba bakuwe mu ngo zabo kubera imyuzurire y'amazi y'imvura nyinshi yaguye uyu mwaka mu burundi hamwe n'uruzi rusizi rugabura uburundi na kongo rwuzuye abo begeranirijwe hamwe mu mahema ahitwa mu gatumba ku rubibe rwa kongo n'uburundi bavuga ko n'ubu aho bari imyuzurira idasiba kubatera amazu yarabomotse n'amahema bari badufashishije abumutse ngo dutahe nayo nyene arimwo amazi amazi aruzuye muri nyamahema baduhaye Eh, twe ku bisanzwe ku mahema badufashije gupanga nta kintu na kimwe twari dusigaranye twari twizeye gusa ko tworondera mu maboko yacu kugira dushobore kubaho ariko ubu naho byasubiye twashe gutegwa n'amazi twese ako gahema ako gashinga aho hantu amazi atarashika ariko ubu turamire nabi cyane utufata isuku ugacu uraba izo gucisha itasha kugira ngo mubeho n'umuryango ariko ubu byahagaze ikindi kiradushinga abo banyagihugu barenga ibihumbi icumi nuko bashobora kuhandurira ingwara zituruka ku isuku rike amawese yarabomokeye muri ayo mazi ariko kuko dufite aho tuva n'aho tuja urumva tuguma muri ayo mazi nyene ugaca usanga mu mano ugaca usanga ibintu biraturya ukaguma wiyagaza nk'imvunja umushikiranganji Gervain Nderakobuca yemeje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi ko leta uyu mwaka yagerageje gukingira abahuye n'ivyo biza ubutabazi bwa mbere no kuramira abahuye n'ibiza n'isibe byarakozwe kandi bikibandanya imiryango ijana na mirongo itatu n'ine yatewe n'umwuzurira mu- ku mutumba gashi na gitaza mu ntara ya rumonge yarimuriwe ku mutumba wa mayengo muri komine n'intara ya rumonge umuturama wo kuramira abahuye n'isenyuka ry'umusozi muri komine ya mugina mu ntara ya cibitoki aho inzu majana abiri na mirongo itanu zubatswe hamwe n'ishuri shingiro rigiye kubakwa aho nyene tutibagiye ikiraro cyo ku ruzi nyatubindi cyamaze gusanurwa imiryango yasinzikajwe n'imyuzurira yo muri zone gatumba biturutse ku isesa ry'uruzi rusizi yararonkejwe uburyo bwo kwi- kwirihira uburaro ahandi mu kiringo cy'amezi atatu mu gihe bene amazu yahitanywe n'uwo mwuzurira bakaba batagishoboye gusubirayo bagiye kwimurirwa ahandi raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ishimangira ko uyu munsi washizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda arakajyo ko gukangurira amaleta kugira ngo afate ingingo ruhasha zo gukinga isibe n'ibiza bihitana abantu benshi ku isi kurusha n'intambara rivuga ko ibihugu vyo ku isi bikwiye no kwemeza amasezerano akingira igisenge c'isi bakijukira no gukingira ibidukikije kuko ari vyo nkwezi y'amabi yose aturuka ku biza n'isibe Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri y'abantu wamfashije kuyabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza w'amahoro mwari kumwe na venisite nishimiye imana